iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro bya rino genekerezo rya mirongo ibiri ukwezi n'ukwa gatatu kwa bibiri na cumi n'indwi muri sitiyo ya cumi n'umunani y'ijwi rya amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jewe diane nahazwe indongo y'ibiganiro by'uno mwanya turasabye ko bohaturira hose aho twokwicara tugaturuza nye bakadufasha n'umusegetera kuko atari n'umusegetera dufise hamwe bamwe n'ibyo bakoresha hamwe ntabyo dufise kuva dushika ngaha nta- ntiturafungura abantu bose bishwe abangaha ntiworaba inzara irabishe aba ni bamwe mu banyagihugu baheruka kurira ibintu mu mvura yaguye mu mpera zino ndwitwaraye dusozereye hejuru rya amerika ryashatse kumenya aho bageze abashika ku majana atatu babaye baracumbikirwa mu mashuri ariko baba abanyeshuri canke abacumbikiwe ntaworohewe muti kubera iki muravyumva handi hato dushitse muhira twararindire nyene mariko kandigi ko ataha turabura hanyuma niho haciyemwo bamwe baragenda kumurondera basubira mw'ishamba kumuronderayo bagiye kumurondera baca basanga nyene amaraso n'impuzu zose yari yambaye bazimukuye bazishira hambavu ya nyamaraso
nawe n'umupfasoni mariya habonimana yahungiye mu ikambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania avuga ku kibazo c'umutekano muke umaze imisi wibonekeza muri iyo kambi impunzi zigera kuri zitanu zarishwe mu kiringo c'indwi zibiri gusa abegekwa ko ubwo bwicanyi nabo nyene mubumva muri kino kiganiro ariko imbere y'ayo makuru yose ndabemereye mbanze ndababwire muri make ko perezida wa Philippine Rodrigo Duterte yatangaje ko adatewe ubwoba na gato nuko sentare mpuzamakungu mpanavyaha imugira ko amatohoza ku vyaha yama yagirijwe vyo kwica abagira urudandazwa rw'ibiyayuramutwe ivyo yabitangaje kuri uno wa mungu nyuma yaho umwe mu bahoze mu kwica mu kagwi kica abantu ku mategeko ya Duterte yavyemereye kandi akavuga ko agiye muri kuno kwezi kwa gatatu canke ukwa kane bitarenze kurungikira sentare mpuzamakungu ivyagirije yegeka kuri perezida ko yakoze ivyaha bihohotera ikiremwa muntu ariko perezida Rodrigo yamye avuga ko ataco yiyagiriza ku bijanye n'agateka kazina muntu kandi ko atigeze aho itegeko n'umwe mu kugira ngo abajeje umutekano bice abakekwa ko urudandazwa rw'ibiyayuramutwe bigenjeje neza eh, bigenza nabi mwomenya ko abantu barenga ibihumbi umunani bakekwa ko urudandazwa rw'ibiyayuramutwe aribo bamaze gupfa kuva ashikiriye ubutegetsi mu mwaka uheze abasirikare bashika batatu b'abanyamerika barakomeretse ejo ku munsi wa mungu nyuma yaho umusirikare w'umunyafghanistan abacucagiyemwo amasasu mu manuko bwa afghanistan iryo sanganya ryabaye mu gihe bari mu myimenyerezo ya gisirikare mu ntara ya helmand abo basirikare ba leta z'ubumwe za amerika bariko baravugwa nk'uko amak- bariko baravugwa nk'uko amakuru ava mu nteko mvamakungu za otan muri afghanistan abivuga abategetsi ba afghanistan bashikiriza ko uwo yabarashe yaciye nawe araswa aricwa n'abo basirikare mvamakungu iyo ntara yarasiyemwo yabayemwo intambara ikomeye mu mwaka uheze kandi uturere twayo tutari duke tugenzurwa n'abatalibani abasirikare b'abanyamerika barungitswe yo gutanga imyimenyerezo ya gisirikare igamije gufasha abasirikare ba afghanistan muri urwo rugamba n'abatalibane mwomenya ko uwundi mugwi ugizwe n'abasirikare bashika ku majana atatu b'abanyamerika witezwe yo mu mpera z'uno mwaka gufasha bagenzi babo guhangana n'abo batalibani umushikiranganji w'ubudagi yajejwe kwivuna abansi yarabeshuje ivyagirije vya perezida wa amerika donald trump ku munsi w'imana ko ubudagi buheranya amerika ha- hamwe n'ishahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu vy'ibahari atlantique otan amafaranga atari make perezida trump yagiriza ubudagi ko budatanga intererano yabwo muri otan nk'uko bikwiye intererano igamije gufasha mu bikorwa vya gisirikare umushikiranganji ursula von der leyen mu itangazo yashikirije yavuze ko gutanga intererano muri otan atari co conyene cofatigwa ko kugira ngo eh, bigaragare ko ubudagi ataruhara ruriko ruragira muri uyo muryango uko kutavuga rumwe hagati ya amerika n'ubudagi ku bijanye n'ishahamwe otan kwerekana ko umubano wabaye ku munsi umubonano wabaye ku munsi wa gatanu hagati ya donald trump n'umuchanceliere w'ubudagi ata kinini wavuyemo radiyo ijwi amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook aderese yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu nongere ngire mwiriwe nari ndabiciye ku masonga mu ntango za kino kiganiro abanyagihugu bo muri zone ya Buterere commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura baheruka gusenyurirwa amazu n'imvura yaguye mu mpera zindi- zindwi twaraye turangije barifumbereje abagera ku majana atatu bacumbikiwe ku ishure ryitwa ku bumwe riri muri commune ya Buterere mu gihe abandi bagiye gusaba indaro mu miryango itandukanye abo bacumbikiwe ku ishure ryo ku bumwe babwiye umunyagihu- umunyamakuru wacu wacu Diane Ndonse ko batorohewe na gato co kimwe n'abanyeshuri biga kuri iryo shure dutega amatwi inkuru yiwe
urwango rw'abanyagihugu bahungiye imyuzurire y'imvura yabateye mu mazu yabo ku ishure shingiro ryo ku bumwe muri zone buterere hamwe n'ubw'abanyeshure baho baje gukora ibibazo ikicwa rya amerika ryahashika igihe cy'isaha imwe n'iminota cumi n'itanu ryasanze abanyagihugu bariko barasohora intekera zabo abandi nabo bakubura mu birasi bongera binjiza intebe abanyeshure baje gukora ibibazo nabo bari batamariwe bamwe bariko bibaza ko ibibazo bidakorwa baravye intekera z'aba banyagihugu zandagaye imbere y'ibirasi bakoreramwo ibibazo uwuserukira abanyeshure bo kw'ishure shingiro ryo ku bumwe muhoza idirisa atubwira ko batashoboye gutegura neza ibibazo bagira bakore kubera hariho abanyeshuri kenshi iyo bariko baritegurira ikibazo baje ku ishuri bisaba yuko bafata umwanya bakagira nka reviziyo mugabo ivyo bintu ntivyashoboye gukunda bivanye n'izi ngorane z'aba bantu kubera um, hagati yabo nyene ugasanga bariko bara barashwana ibintu by'urwamo abana batera induru abana barira bigatuma twebwe abanyeshure tudashobora kuronka umwanya wo kureviza ukwiye nko gusubiramwo ivyigwa tuguma dukora ikibazo uku kubisanya kw'aba banyeshure n'aba banyagihugu kwatumye abanyeshure bacererwa hafi iminota mirongo ibiri kugira ngo batangure ibibazo abarongoye iri shure bavuga ko hamaze kononekara ibintu byinshi kubera aba banyagihugu muheto w'intwari ferdinand avuga ko iminsi itatu bahamaze intebe mirongo ibiri zimaze kuvunika ikindi ni ubuzu bwa sugumwe bwononekaye cane bukaba nkako ibirasi bibwegereye birangwa n'umunuko uyu muyobozi w'ishure asaba ko abajejwe isuku bogira icyo bakoze kugira ngo abanyeshure ntibafatwe n'indwara ziturutse ku isuku rike ubuzu bwa sugumwe tu- turabona yuko by'ukuri nabwo nyene bwaragize ikibazo kuko bwakiriye abantu benshi kandi na cane cane harimo n'abana benshi ba- bagiye barahonona irya nino naho nyene twasaba yuko bishoboka hoboneka umuti wogerageza kugira ngo u- wice imicafu urongoye komite y'abavyeyi barereye kuri iryo shure majambere antoine asaba ko abo banyagihugu boshigwa mu bindi bibanza ku neza y'abanyeshure ariko kandi n'aba banyagihugu bavuga ko babayeho nabi kuri iryo shure batanga akarorero ko kubura ico baryamako hamwe n'ico bafungura eka mbere bavuga ko nuko kuguma babisanya n'abanyeshure mu birasi kutaboroheye aba ni bamwe baganiriye n'ijwi rya amerika abanyeshure iyo baje baca batubwira ati dusohoke hanze mugabo iyo bongeye bagataha nko mu masaa munani baca batubwira ngo twongere dusubire mu mashuri urumva no guturatura nyene nivyo vya bindi twabuze aho twicara n'aho duhagarara turaraduhagaze turasabye ko bohaturira hose aho twokwicara tugaturuza nyine bakadufasha n'umusegetera kuko atari n'umusegetera dufise hamwe bamwe n'ibyo bakoresha hamwe ntabyo dufise kuva dushika ngaha nta- ntiturafungura abantu bose bi- bishwe abangaha ntiworaba inzara irabishe nta kantu baronge- barigera bafata mwe mushika kure mwodufasha muga- mu- mugasemerera ari leta ari umukuru w'igihugu ak- akadufasha akatu- akaza kutugerako akaraba tumerewe nabi gose ubu- ubu- uku kurindira ko abanyeshure baheza gukora ibibazo kugira ngo aba banyagihugu basubire mu birasi kubatera impungenge nk'igihe imvura yogwa ko batoronka aho bugama userukira aba banyagihugu nuko amazina claude asaba abajeje intwaro kubagarukira ko vuba ni uko twosaba yuko abajeje intwaro ko borondorera uburaro aba bantu bari ngaha kugira ngo izuba rireke riguma ribaturagaza imvura nayo ibanyagira naho ico gufungura kitaraboneka ngabo ntibabandanye babona amagorwa cane urongoye zone buterere ernest nduwimana avuga ko iki kibazo cy'aba banyagihugu bagishikirije ababakurira kandi ko gishobora gutorerwa inyishu mu minsi ya vuba ikibazo nkoramutima tuze kwirukangamo kugira hajya abantu bave hajya abana bandanye kwiga rero twaragitanze eh, ku batukurira kugira turabe ukuntu co- cova mu nzira nibaza yuko ari uno munsi canke ejo bizoba vyavuye mu nzira kuko biriko birakorwa vyihuta tumenyeshe ko kuva ku munsi wa kane w'indwi iheze imyuzurira y'imvura imaze guhitana ubuzima bw'abantu icenda amazu atari make akabomoka n'imirima ikahononekarira mu ntara zitanu z'igihugu nk'uko bimenyeshwa n'umuyobozi w'igihugu impanuka gisagara ca bujumbura yanedose ry'amerika
arakoze diane ndonse kuri ivyo vyose atubariye inkuru nshikiriye ubunyene muri studio no ku mupolisi w'ipete rya koronere yatowe ikiziga kuri paroisse saint joseph iri mu ngagara mu gisagara ca bujumbura kuri uno wa mbere mu gitondo ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu eloge wirikaneza ariko araca ijya nino iyo nkuru eloge uwo mupolisi ninde
egome diane umupolisi eh, azwi ku izina rya charles ndihokubwayo akaba eh, yari asanzwe akorera ku ishure eh, ry'intwazangabo ry'igipolisi riri mu mitakataka mu ntara ya bubanza mu burengero bw'uburundi nk'uko twamenyeshejwe n'umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye Eh, hanyuma rero eh, uwo nyakwigendera bivugwa yuko ejo isaha icyenda z'umuhingamo ariho eh, ya- abagenzi biwe basanzwe bakorana bamubonye ibya nyuma mu gihe yari aje ava mu misa yabereye kuri iryo shuri ry'igipolisi yo mu mitakataka azananye n'abandi bapolisi ariko ngo bamusiga mu nzira yahasanzwe bahumugagara nyene mu karitsiye ya gatatu iruhande eh, hasanzwe hari n'iyo paruwasi saint joseph hanyuma mu- ariko mu nyuma ngo yabwiye ngo bamusige mu nzira hirya gato muri kinama eh, avuga ko agiye kuramukanya hari ico umuryango canke izo nshuti ziwe zahagufi zoba zikeka ku bijanye n'iryo gandagurwa ryiwe
gushika ubu diane ni ukuvuga ko amatohoza atanguye hari abantu babiri bamaze gufatwa eh, basanzwe bakora kuri iyo paruwasi saint joseph kuko ni ahantu hu- hari uruzitiro rwugaye bakaba bamusanze muri urwo ruzitiro hari n'imyango abo ngo bafashwe ku bw'imvo z'amatohoza ikindi gipolisi cyatumenyesheje ni uko ubu uye nibiba bitakozwe ngira ngo biriko birakorwa haca haba kimwe bita autopsy mu gifaransa bapime barabe ico bacashoboye kumwica kuko eh, nk'uko twabibwiwe n'umuvugizi w'igipolisi nta gikomere na kimwe nta maraso na makeya yaboneka eh, ku mubiri wiwe eh, ntawovuga bisigura ko atawovuga ko yanizwe canke yarashwe canke yakubiswe ikintu canke ngo biboneke ko yarigwaniye ariko agwana n'abantu eh, bavuga bati dutegereza kugira amatohoza umuganga akaraba icamwisha Eloge wirikaneza urakoze kuri ivyo vyose udiciriye muri make turaza kongera tukwikore ko handi hato kugira ngo iyo nkuru uyiduhe ku buryo buramvuye makuru yacu yo hanyuma urakoze nawe diane
ivy'umutekano tuyibandaniza mikambi ya nduta iri mu gihugu ca Tanzania aho impunzi z'abarundi zahungiye muri iyo kambi zimenyesha ko umutekano wazo atako wifashe ni nyuma yaho mutamazwi ku izina rya kabiri Gimark agandaguriwe kwa kabiri w'indwi hera n'abantu bikekwa kuba ari abaha amakuru dukura muri iyo kambi yemeza ko hambavu ya kabiri Gimark hari kandi abandi bagera kuri bane bamaze kwicwa kuva mu kwa mbere bahogwa hanini ubutaka bw'abaha base- basenyamwo navuganye n'umufasoni Maria Habonimana kuri ico kibazo atangura ambwira ko ubwoba ari bwinshi ku bapfasoni kuko abishwe bose biciwe mu mashamba abapfasoni eh, bagenda kuronderamwo inkwi reka mukurikira ikiganiro twagiranye haraciye nyena amezi atanu uyo mutekano nyene atawe twumva abakenyezi nyene turagenda gusenya mu ishyamba hama nyene bakadutsinda nyene tukagira ingorane hama rero ndetse bakadu- ba- tugakorerwa n'ivyafurambi bakatwirukako ngumva nyene abantu batanu bam- bamaze gupfira mu ishyamba bakabatemagura bagiye gusenya udukwi bakabatemagurira mu ishyamba bamwe barabatora ibiziga tukija mu ishyamba gusenya wabuze nyene twobigira yicaye uko nyene akarorero nka jewe bumva twajanye nyene iyo muhisi yigiriye kabirigi mariko twagiye turi abantu batandatu ariko twatashe turi batanu bonyene byagenze gute Mama rero- ivy'uwo muhisi kabiri gimaka nyuma tuba twajanye gusenya mu ishyamba hanyuma basa batwirukako batwirutseko turiruka nawe kubera atashoboye kwiruka baca baramufata ca rero aramwica dushitse muhira twararindire nyene mariko kandika ko ataha turabura hanyuma niho haciyemwo bamwe baragenda kumurondera basubira mu ishyamba kumuronderayo wagiye kumurondera baca basanga nyene amaraso n'impuzu zose yari yambaye bazimukuye bazishira hambavu ya nyamaraso hama ni- nibyo yari yambaye byose amayebo yose yari yambaye byose barabikura bishyira amavu ya- y'amaraso ariko nta n'ikiziga bi- bigeze babona abo ba- barabikoze hari abo mwikeka canke imvo mwikeka zoba zaratumye ubwo bwicanyi bukorerwa uwo nyakwigendera mariko kabirigi oya ni abatanzaniya nibo bamwishe ivyemezo mufise n'ivyahe urumva ni- kubera nibo bariko baratwirukako bavanye ku muhana w'umuha nyene hama nibo care dushwiragira rero tukiruka kandi twamaze kubona nyene karaba- karabatanzaniya nyene twarabumva nyene mu mvugo kubera bavuga nyene barabahanye bavuga nk'abaha amwe mu majambo bavuga bavuga nyene ngo hengo tangira tangira ba barundi ngo za mpunzi ngo ziri mu mashamba yacu mu matongo yacu ngo nimutangire nimutangire hama bose rero bacane barashuha baduka nyene abaha nyene barakwira amashamba nyene nyene baruzura mu ishamba urumva ivyo rero twavyumva rero turiko turiruka ikintu cabaranga uruba bari bafise imyambi ko musubiyemwo amajambo bariko baravuga ayo majambo bayavugwa mu rurimi musanzwe mutahura mwebwe ko muri abarundi Eh, twaravyumva ivyo bavuga Eh, eh, ikirundi kimeze nk'igiha hanini izo mpari ziri hagati y'abahabo ngaho muri tanzania n'impunzi z'abarundi zifatiye kuki zihagaze kuki zifatiye nyene kubera bavuga ngo reka ngo ngo ngo impunzi ngo ziri mu matongo yabo niryo shavu bafise co gituma baguma batwirukako abajejwe amakambi canke abo mw'ishami rya onu rijejwe ivyo impunzi rcr ico kibazo hari co mumaze gushikiriza kugira ngo banababwire nimba mutarenga agataka ka mwategerezwa kugumamo yego barabizi ariko nta kintu badufashamo ayo matongo bavuga ko mujamwo ubundi ni amatongo yegukiye impunzi ah, canke muragira ah, bigashika mukarenza muriko murondera ico rirenza oya urumva ni kubera u- inzu nyene dutahamwe ziri mu matongo yabo zubatswe nandi izo nzu nayo weni mbere mu kwa mbere nyene abantu nyene bagumye baza baratemagurwa nyene ba- bapfira muri ayo mashamba nyene tuza gusenya mw'inka guhera ku wa kabiri menya neza yuko hamaze gupfa abantu batanu imiryango yabo yarashoboye kuronswa i- ibiziga vyabo oya nta n'umwe yigeze ababona nta kiziga c'abo umuntu aratora hari ikiriko kirakoreka canke ico babemereye ko bagiye gukora kugira ngo bashobore kumenya aho abo bantu baca bajana reka nabyo dushobora kumenya nta na gitoya dushobora gutora
hagati aho mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya nyarugusa umuntu um- ya nyarugusa umuntu umwe w'umurundi nawe yarishwe mu ijoro ry'uno wa gatandatu nyuma yo gufatirwa mu nzu ari kwiba igipolisi cagiye kwashika abanyagihugu bamaze kwihanira abantu batanu barahagaritswe na polisi ku mvo z'amatohoza aha tukibutsa ko ubusuma bwari bwabaye ndanse muri iyo kambi aho abasuma bagendana imikasi inzembe ibibugita n'ibindi bikoresho bakoresha mu gutabura amahema abamwo impunzi z'abarundi maze ikintu cose kiri mu nzu bakakiko- bakikora um, eh, bagaca bagifata impunzi z'abarundi zihanira zisigura ko zibiterwa nuko ugize ngo arafashwe yamara umwanya mutonya gusa igipolisi gaca kimurekura twagerageje kurondera abajeje umutekano mu ikambi ya Nduta na Nyarugusu kugira ngo twumve ico bavuga ku ico kibazo ariko turabakena ico bikoze polisi yagabishije ku munsi w'ejo impunzi zose n'ababa mu micungararo y'amakambi ya y'ikambi ya Nyarugusu ko uzosubira gufatwa yihaniwe eh, yihanira canke ariko aragira iterabwoba ku mpunzi azohanwa vy'akarorero Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara ikiganiro tubandaniriza mu ntara ya Bururi iri mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi neza na neza muri commune ya Rutovu ivugwamwo ubukene bw'amashure y'imyuga yabwirizwa kwakira abana batashoboye gukwiza amanota yo kuja mu gice ca kabiri c'ishure nshingiro abavyeyi batakambira leta y'u Burundi gukemura ico kibazo vyihuta kuko indero y'abana bataja kw'ishure iri kwisa nk'ibagora ni mu gihe abana begwa n'ico kibazo bo bamenyesha ko atamwaka basigaje bataritangurira ubuzima bundi butari ubw'amashure Alain Yves Irankunda muri commune ya Rutovu Bamwe mu bana batakwije amanota yo kubandanya amashure y'igice ca kabiri c'amashure shingiro bo muri zone Condi babwirijwe rya Amerika ko bababazwa n'ubukene bw'amashure y'imyuga bwibonekeza. Abenshi muri bo bakavuga ko badategera impamvu n'ubu muri iyo komine irangwamo amashure atarenga abiri y'imyuga. Ayo nayo akaba adashobora kwakira abana bose batakwije amanota yo kubandanya kubw'ubwinshi ibitigiri eh, vyemeza ko ibice mirongo itatu kwijana ari abana bakirindiriye kwiga muri ayo mashure y'imyuga nk'uko amakuru duhabwa n'abajejwe intwaro muri komine rutovu avyemeza abana bakirindiriye ko amashure y'imyuga bemerewe na leta yubakwa basa n'abataye icizere ca kazoza uyu ni umwe mu bo twaganiriye afise imyaka cumi n'umunani numva mbabaye cyane kuba amashuri ataratangura nta n'akazi fise Eh, kubera nkiri muto bari baratwemereye amashuri y'imyuga ntarigera natangura kazoza kanje kweri ntaho gahagaze bamwe mu bavyeyi b'abo bana babona ko ico kibazo co kugwiza amashure y'imyuga kiriko kirafatwa minenegwe simbabaje sirire umuvyeyi w'abana batanu afatira ku mwanya uheze iyubakwa ryayo ariko ntirishirwe mu ngiro zidoniya hakizimana umuvyeyi we abona ko indero y'abana bakirindiriye kwiga muri ayo mashure y'imyuga isa n'iyititaweho kubera kuba ubona umwana wamurungize ngo aje kwiga yiteze imbere hama uka- ukabona yagarutse ubuzima bwa- bw'abana bacu buba buriko burahagarara hambavu y'ubwo bukene bw'amashure y'imyuga abavyeyi bamwe barafashe ingingo yo gusabira abana babo guhitira ariko amakenga bafise ni menshi mu gihe bosubira bakananirwa ayo mashure y'imyuga atarubakwa muhitira leonidas umuvyeyi asaba ashimitse ko indongozi zoshiramwo ishaka mu iyubakwa ry'ayo mashure biratubabaza cyane icyo cyo ni nk'umugani mengana n'icyo tuzi ko abana bicaye imuhira jewe uyicaye imuhira biratubabaje cyane bikanadutangaza tworonka ayo mashuri nk'abandi kugira ngo abana babandanye kwiga umwana mu gutera imbere abazi ubwenge akaja nko mu by'imyuga kuko vyomufasha abajejwe intwaro muri komine rutovu barahumuriza naho biruko ko umugambi wo kubaka amashure y'imyuga uri mu kuja mu ngiro aha simbare salvatore umuhanuzi wa mustanteri ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama aratanga icizere ca vuba Eh, nibatekane nibatekane aha muri komune yacu ya rutovu yashuri y'imyuga umwaka uza iratangura ubu zone yose izoba ifise ishuri y'imyuga zone iyo niyo shingiro rya mbere tuvananga tuzoronka ubu- ubu ma- integuro turiko turabitegura birimo eh, ibikoresho vy'imyuga rumva biragoye ndibaza ko na leta eh, ifisemwo uruhara runini eh, nibimenye yuko amashuri two turubaka nayo nyene birabe ahi- aho ikubitiza ibipfunsi isaba abagira neza hakiri kare hambavu y'ico kibazo co kutaronka amashure y'imyuga kuri abo bana batakwije amanota yo kubandanya igice ca kabiri c'amashure shingiro haribonekeza kandi ubukene bw'ibikoresho ku mashure y'imyuga ahasanzwe nk'uko amakuru dukura mu bajejwe intwaro avyemeza ibururi mu bumanuko bw'uburundi alem ive irankunda ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
no musi saa kumi mukaza gushobora kumviriza umuhanzi w'umunyarwandakazi Diana Teta haza kuba ari kumwe n'umugenzi wa na mugenzi wacu Edi Gwema mu kiganiro muri Sanga dusubire kandi mu makambi aho ishami rya ONU ryitaho ivy'imfungurwa ku isi PAM riheruka gutanga ibihembo vy'ibiribwa ku mpunzi z'abarundi hamwe n'abanyagihugu b'abakongomani amajana atandatu bakora imirimo yo gutera ibiti ku misozi ya Rusenda inkuru irambuye n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo iri shyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi pamu ribinyujije mu ishyirahamwe rya dede na desape rikaba riri kwishyura ibihembo by'ibiribwa byiganjemo ifu y'ibigori amavuta y'ubuto ndetse n'amashaza ku mpunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani baba mu rusenda bari bamaze igihe cy'amezi atatu bakora muri iyi gahunda yo kurengera ibidukikije batera ibiti wari umunezero mwinshi ubwo abakoze muri iyi gahunda yo gutera ibiti bishurwaga ibiribwa bakaba batangarijwe igihe amerika ko ibi biryo bahawe bije ari inyongera ku byo bari basanzwe bapakira mu nkambi nubwo bitaba byoroheye buri wese kubona aka kazi ko gukora mu biti byagenze neza turasimye ku kazi twakoze mugabo ikintu tubuze ni umunyu mugabo ubufu turasimye amavuta turasimye n'ubufu turasimye iminsi mirongo ine n'ibiri ndafise ibiro eh, mirongo umunani na bine ndafise ibiro mirongo umunani na bine ndafise ubu- ubu- ubwishaza ibiro mirongo ibiri na bitanu ndafise amavuta angana n'umugereni umwe n'ibice umunani
ubu kuri umuseribateri urabikoresha iki
kubera umusiribateri iramfasha kwiyungunganya kube- ku buryo ko tujya two two kujya turonka mu ikambi tw'amabo acaco turiko turadufasha bihera mu gihe ukwezi kutaba kurahera ariko ibi Eh, ibi bica bimfasha bikazotuma ukwezi ndakumara neza mfise udufunguko umuntu yagize icese akaronka aka kazi ntashobora gusonza kuko aka kazi no kugira umuntu akaronke biragorana cyane bigenda gute atanga amafaranga ibihumbi cumi na bitanu mirongo ibiri kugira aronke aka kazi kuri bande ku basanzwe bagakoresha bajya bitwa aba- abagoronome iyi gahunda yo kurengera ibidukikije hifashishijwe impunzi n'abaturage b'abakongomani uhagarariye ishyirahamwe rya desape ngo pensa avuga yuko usibye kuba abaturage bifashishwa mu gutera ibi biti imisozi ya rusenda yari imaze guhinduka ubutayu binabafasha kurushaho kongera ubumwe n'ubusabane hagati y'abakongomani n'impunzi z'abarundi umwe mu bagore bakorera amashyirahamwe uyu murimo wo kurengera ibidukikije asaba aya mashyirahamwe ko yajya abahembera igihe kuko hari igihe bafunga amezi atatu batarahembwa kandi baba bakoze akazi katabemerera kubona umwanya wo gushaka ibindi biraka bishobora kubafasha gukemura ibibazo by'ibanze byo mu ngo twarateye ibiti twongera turabibagarira twongera tuduga ku misozi kandi kuvomera tugapakira amashashe twarakoze akazi nyene katuvuna rwose kaba kabavuna batwatwara nk'ibiti ibiti mirongo itanu nk'intu ze nk'ibirometero bishika nk'ibirometero mirongo itanu ahantu dushobora kumva ngo ngahantu hari no gushika irweba za barakunze duhejeje ukwezi baca baduhereza utuntu twakoreye ukwezi kurangiye bakaba eh
amashyirahamwe ya dede na desap akaba yaratangije gahunda yo kurengera ibidukikije mu rusenda mu mpera z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nyuma y'aho kuza kw'impunzi amashamba yari asanzwe mu rusenda yagiye akoreshwa haba mu gutwika amakara ndetse no gushaka inkwi zo gukoresha badatse ngaboho ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda urakoze vedaste ngabo akaba ari nongaha duce dusozerera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno musi ariko imbere yuko duhana gahindukira ndayibutse muri make ko inyuma y'imyuzurira y'imvura yaguye ku munsi wa kane w'indwi heze muri zone buterere ya commune ntahangwa mu gisagara ca bujumbura abanyagihugu bashika ku majana atatu batijwe uburaro ku ishure shingiro ryo kuba umwe muri iyo zone kugira ngo bashobore gukika umusaya ariko rero baba abanyagihugu canke abanyeshure ntiborohewe kuko babisikanya mu birasi kugira bamwe bashobore kwiga canke abandi nabo baryame iyo nkuru murashobora gusubira kuyumviriza kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi yashikanye amajwi aho iwanyu na ingenieur bari kumwe Diane Nahazo twari kumwe ku kiganiro iwanyu mu ntara eh, ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muroranigwe mwongere mugire indwi nziza aho iwanyu